iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu mwaramutse neza muri kumwe na thomas kamirindi uyu munsi ni kuwa kane itariki ya cumi na kabiri ukwezi kwa cyenda umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda mu burundi mudukurikire ku mirongo migufi metero makumyabiri n'eshanu metero mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu u rwanda na uganda bagiye gutangira gushyira mu bikorwa amasezerano ya rwanda rwanda batumiye bagenzi bacu bo muri uganda muri iyo nama ya mbere y'iyo komisiyo yo gushyira mu bikorwa ayo masezerano i kigali ku wa mbere aho tuzaganira ku bigize ayo masezerano ukuntu twayashyira mu bikorwa uyu ni olivier nduhungirehe minisitiri ushinzwe ibikorwa by'umuryango wa afurika y'uburasirazuba eac naho uburundi buramutse bubyemeye amerika yakohereza indorerezi mu matora yo mu bihumbi bibiri na makumyabiri ni mu kanya mu makuru y'ibiyaga bigari inshuti zacu nk'uko mubizi ariko amakuru yo mu biyaga bigari abanzirizwa nayo hirya no hino ku isi mwayateguriwe kandi murayagezwaho na aloyizi bigirimana aloyi waramutse neza muramutse tomasi turayahera kuyavugwa ku burundi ibiro vya leta z'ubumwe za amerika bijejwe iterambere mu makungu usaid vyarahagarikiye leta y'uburundi imfashanyo zitangwa ziri mu mugambi wo guteza imbere akarere k'ibihugu vyo muri afurika y'ubuseruko eac wasinyiraniye na amerika mu rwandiko usaid yandikiye umunyamabanga mukuru wa eac libera mfumukeko ku igenekerezo rya mbere y'ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda ijwi rya amerika ryabonye ejo ku munsi wa gatatu amerika inenga uburundi kuba buri ku rugero rwo hasi cyane ugereranije n'ibindi bihugu ku isi mu kurwanya urudandazwa rw'abantu amafaranga yagenewe uwo mugambi ntiyemerewe no gukoreshwa mu ngendo abakozi ba eac bagira mu burundi mu biganiro na leta ndetse n'abahinga b'uburundi bajya mu manama ya eac abera mu burundi canke hanze yabwo amasezerano yo muri uyo mugambi w'imyaka itanu arimwo gufasha mu guhanahana ibidandazwa gushinga imitahe guteza imbere ibidukikije uburimyi hamwe n'amagara y'abantu mu bihugu bihurikiye muri uwo muryango ibyo bihugu bigize yase ni uburundi u rwanda uganda tanzania kenya na sudani yo mu manuko abanyanigeriya b'abimukira baba amajana abiri baratahukanywe mu gihugu cyabo bakuwe muri afurika y'epfo ejo ku munsi wa gatatu inyuma y'ubwicanyi n'urwanko ku banyamahanga bihitiye muri icyo gihugu ibyateye icuka kibi mu migenderanire hagati y'ibyo bihugu bibiri indege yarimwo abanyanigeriya ijana na mirongo umunani n'icyenda yashyitse ku murwa mukuru w'ubudandaji Lagos barururuka baririmba indirimbo ihayagiza igihugu cyabo n'amashusho y'amaduka yabo yaturiwe muri afurika y'epfo leta ya nigeria yashikirije ko abanyagihugu bayo barenga amajana atandatu bitezwe gutahukanywa bavanywa muri afurika y'epfo muri iyi ndwi nk'uko byashyikirijwe n'umushyiranganje yajejwe abanyagihugu baba mu mahanga abike dabiri erewa abantu bashika cumi nibo bamenyekanye ko bishwe muri iyo migumuko amaduka y'abimukira aharugwa mu majana arasamburwa n'abantu barenga amajana ane na mirongo ibiri barahagarikwa abategetsi mu izinga rya bahamase bashikiriza ko abantu ibihumbi bibiri n'amajana atanu bari ku rutonde rw'ababuzwe irengero ni nyuma y'indwi irenga igihuhusi kivanze n'imvura cyataziriwe doriyane gikubuye amazinga ya abaco na grand bahama abategetsi bavuga ko bamwe mu babuzwe irengero bashobora kuba bari mu makambi babaye barashirwamwo canke boba barakuwe muri ayo mazinga ibitigiri by'abishwe n'ico gihuhusi bishitse ku bantu mirongo itanu ariko ibikorwa byo kurondera abandi hamwe no gusukura ibisagara biracabandanya abategetsi bakaba biteze ko ibyo bitigiri bishobora kwiyongera ibiharo by'agateganyo ku vyononekaye bifise agaciro k'imiliyaridi zitatu z'amadolari y'abanyamerika perezida wa leta z'ubumwe za amerika donald trump yongeye gushikiriza ko ashobora kugabanya ibihano yafatiye iran mu gihe umukuru wacu hassan ruhani yokwemera kwicarana na amerika ku meza y'ibiganiro trump yabibwiye abamenyeshamakuru ari ku kirimba ciwe maison blanche ryo ku munsi wa gatatu yemeza kandi ko iran kiri mu bibazo by'ubutunzi ku bw'ivyo bihano Trump yongeye koko Amerika itariko irarondera guhindura ubutegetsi muri Iran kandi ko ico gihugu gifise ibikomeye byo kwiteza imbere abishikirije haheze iminsi ibiri asezereye mu mabanga umuhanuzi wiwe mu by'umutekano mu gihugu John Bolton yarateye kubiri n'ibiganiro hagati ya Amerika na Irani perezida wa irani ruhani yarahakanye ko adashobora kuganira na trump mu gihe ibihano bikiriho abagore babiri bafise ubwenegihugu bubiri ubw'ubwongereza na australia hamwe n'umugabo w'umunya australia barafungiwe muri irani ku vyaha bitarashirwa habona nk'uko vyatangajwe ejo kuwa gatatu n'ikinyamakuru candikira mu bwongereza the times of london Iran imaze gufunga abanyamahanga bafise ubwenegihugu bubiri mu myaka iheze bakaba barimwo n'abanyamerika batanu bagifunzwe gushika iki gihe imigenderanire hagati ya Iran n'ibihugu vyo mu burengero bw'isi yunyutse kuva igihe perezida wa leta z'ubumwe za amerika donald trump yidohoreye mu mwaka uheze mu masezerano atumbereye kubuza igihugu ca iran gukora ibirwanisho ruhonyanganda vya nikleyere ivyo ayo masezerano akaba atumvikanywa ko n'ibihugu vya buraya kubona amerika yarayavuyemo
aloyizi bigira imana urakoze ku makuru yo hirya no hino ku isi utugejejeho nshuti zacu mbibutse ko mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turi no ku rubuga rwa interineti radiyo yacu voa akadomo komu amakuru mu biyaga bigari intumwa za leta ya uganda n'iz'u rwanda bazahurira i kigali ku wa mbere w'icyumweru gitaha bazaganira ku buryo bwo gushyira mu bikorwa amasezerano abakuru b'ibihugu byombi bashyizeho umukono ku itariki ya makumyabiri n'imwe y'ukwezi kwa munani i rwanda muri angola minisitiri ushinzwe eyase umuryango wa afurika y'uburasirazuba muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga olivier nduhungirehe arabidusobanurira yavuganye na mugenzi wacu venuste nshimiyimana ni inama izaterana ku wa mbere tariki ya cumi n'esheshatu nzeri ikaba ari inama ya komisiyo iteganywa n'amasezerano ya rwanda ya memorandum of understanding yashyizweho umukono ku itariki ya makumyabiri n'imwe kanama ukwezi kwa munani rero u rwanda rwatumiye bagenzi bacu bo muri uganda muri iyo nama ya mbere y'iyo komisiyo yo gushyira mu bikorwa ayo masezerano i kigali ku wa mbere aho tuzaganira nyine ku bigize ayo masezerano n'ukuntu twayashyira mu bikorwa ikintu cya mbere gikomeye abantu bategereje kuri iyo nama ni ifungurwa ry'umupaka kugira ngo ibihugu byombi byongere guhahirana iyo nama icyo kibazo izakiga ndetse ibe yagifatira n'umwanzuro inama iziga amasezerano yose uko ateye nuko yashyirwa mu bikorwa kandi ibyo uvuze by'umupaka ngira ngo ho ni ingingo ya d ni ukuvuga inyuguti ya d kandi imbere ya d haza abc abc rero akenshi ziba arizo zifite uburemere kurusha d so rero twebwe twifuza nuko ayo masezerano yose yashyirwa mu bikorwa cyane cyane ibituma ibibangamiye umubano hagati y'ibihugu byombi niba bishoboka mushoboye kutwibutsa gatoya iyo ngingo ya mbere ya a ni iyihe ndetse mutubwire na b nibishoboka na c muyitubwire kugira ngo tuze kugera kuri d ingingo ya a nivuga yuko buri gihugu kigomba kubaha ubusugire bw'ikindi gihugu ingingo ya b nivuga yuko buri gihugu kigomba kwirinda gushyigikira imitwe yitwaje intwaro ishaka kubangamira umutekano n'ubusugire bw'ikindi gihugu ingingo ya c ni ukubaha uburenganzira guharanira uburenganzira bw'abaturage b'igihugu kimwe batuye mu kindi hanyuma ingingo ya d ikaba rijyanye no guteza imbere ubuhahirane ku mipaka hari n'ingingo ya e yo ivuga guteza imbere muri sipiriti ya panafricanism ni ukuvuga guteza imbere afurika ku byerekeye uh, amahoro ku byerekeye ingabo ku byerekeye umuco uh, n'ubucuruzi hanyuma n'ingingo ya f akaba ariyo ivuga ry'ishyirwaho ry'iyi komisiyo adoc ishinzwe kuganira uh, ku bibazo bijyanye no gushyira mu bikorwa aya masezerano iyo komisiyo ikaba igizwe rero na ba minisitiri w'ububanyi n'amahanga ba minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu ndetse n'abayobozi b'iperereza kenshi na kenshi hategurwa amanama nk'aya ngaya hashyirwamo imbaraga nyinshi kugira ngo izo nama zitegurwe mu mwuka mwiza mbese ubu mwuka wifashe gute hagati y'u rwanda na uganda nta gushondana birimo umwuka turimo ni umwuka wo kureba ko hashyizwe umukono kuri aya masezerano ni ukuvuga hari momentum hari hari igikorwa cyakozwe n'abakuru b'ibihugu bombi kumwe n'abahuza perezida wa angola na perezida wa repubulika na demokarasi ya kongo mu gushyiraho umukono kuri ayo masezerano rero igikwiriye gukurikira cyari gikwiriye gukurikira nyine ni ukureba ukuntu ayo masezerano yashyirwa mu bikorwa kuko gushyira umukono ku masezerano biroroshye ariko icyangombwa ni uko ayo masezerano ashyirwa mu bikorwa rero ni muri urwo rwego u rwanda rwatumiye abayobozi ba uganda babishinzwe kuza mu rwanda kugira ngo nyine twicare hamwe turebe ukuntu ayo masezerano twayashyira mu bikorwa none se ziriya ngingo zose ko mwazivuze uko ari imwe ebyiri eshatu enye eshanu zose muzaziga ku wa mbere kandi muzipfundikire nibyo ingingo zose ziteganywa n'ariya masezerano zizaganirwaho icyo twifuza ni uko twazishyira mu bikorwa zose ngo nyine ni inama ya mbere izaba ibaye ubwo turizera yuko inama yo kuwa mbere n'inama zizakurikira niziba ngombwa zizaganisha mu gushyira mu bikorwa kw'aya masezerano minisitiri nduhungirehe ndabashimiye ndabashimiye jeniste nshimiyimana rero yaganiraga na olivier nduhungirehe minisitiri ushinzwe ibikorwa bya eyase umuryango wa afurika y'uburasirazuba muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga y'u rwanda leta zunze ubumwe za amerika yiteguye kohereza indorerezi mu matora y'uburundi yo mu bihumbi bibiri na makumyabiri leta y'uburundi iramutse ibyemeye iyi nkuru y'ijwi rya amerika ifatanije n'abanywanyi bayo mu burundi turayigezwaho na mugenzi wacu desire hatungimana uri i kigali mu rwanda intumwa idasanzwe y'icyo gihugu mu karere k'ibiyaga binini john peter fam yabivuze mu kiganiro y'abamenyeshamakuru kuri uyu wa gatatu inyuma y'urugendo rw'iminsi itatu mu burundi iyo ntumwa yasiguye ko ivyo vyonatuma imigenderanire hagati y'igihugu aserukira n'uburundi ishobora gusubira kunaguka
twifuza nka leta zunze ubumwe za amerika inyuma y'amatora abaye mu mahoro n'ituze no mu mwidegemvyo dushobore gufadikanya gutera intambwe hamwe mu kunagura imigenderanire hamwe no gufashanya mu iterambere ry'ibihugu vyacu iyi ntumwa idasanzwe yongeye ivuga ko hamwe leta y'uburundi itabaye intambamyi amerika yiteguye kurungika abarorerezi bo mu matora y'umwaka uza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri Nous sommes prêts, comme toujours, à venir avec notre expérience, nos expertise.
turiteguye nk'uko twama kuzana abarorerezi bacu bigenga turabyizeye kuko amatora aba meza mu gihe habaye abarorerezi bo mu mashyirahamwe yigenga mu burundi abarorerezi muri afurika y'ubuseruko n'ubumwe bwa afurika kumbure n'abo mu makungu ariko igikorwa cyacu si cyo gutegeka uko bitegerezwa gukorwa ku bijyanye n'umwumvikano muke uri hagati y'igihugu cy'u Burundi n'u Rwanda John Peter Pham avuga ko leta zunze ubumwe za Amerika atabubasha ifise bwo kubumvikanisha ku nguvu ariko asaba indongozi z'ivyo bihugu gushiramwo ishaka kugira basubire kunga ubucuti n'imibano myiza ariko kandi mu bikorwa iyi ntumwa idasanzwe ifise harimo gufasha ko haba ibiganiro kugira impunzi zishobore gutahuka ku bushake bwazo Un de les missions que le secrétaire d'État m'a confié est de aider
kimwe mu vyo umunyamabanga wa leta yashinze ni ugufasha kugira ibiganiro bishoboke kugira impunzi ziri mu bihugu vyo muri kano karere zishobore gutahuka ariko mu masezerano agenga impunzi ibihugu vyateye umukono ni uko impunzi zidatahukanwa ku nguvu ariko ku gushaka kwazo habayemwo ugushaka kw'impunzi vyumvikana ko amakungu ashobora gufasha nk'uko twamye tubikora no mu myaka iheze ariko ni ukuri ugutahuka kw'impunzi gutegerezwa kuva ku bushake bwazo kuko uretse ko ugutahukanwa ku nguvu ari akarenganyo ni icyaha kijanye n'ihohoterwa ry'agateka ka zina muntu kuri uwa gatatu niho john peter fam yarangiza urugendo rwiwe rw'iminsi itatu yari amaze mu burundi mu bo yabonanye nabo harimwo abaserukira leta y'u Burundi indongozi z'amadini hamwe n'amashyirahamwe atahegamiye mu vya politiki inyuma y'u Burundi aca abandaniriza urugendo rwiwe i Kinshasa muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo desire hatunga imana urakoze kuri iyi nkuru y'ijwi rya amerika ifatanije n'abanywanyi bayo mu burundi
banywanyi b'ijwi rya amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
mu rwanda urukiko rw'ubujurire rwaraye rupfundikiye kumva imyiregurire ya brigadier general frank rusagara wavuye ku rugerero abamwunganira mu mategeko bavuze ko urukiko rwa mbere rwamuhannye rwihanukiriye ku buryo bunyuranyije n'amategeko naho ubushinjacyaha bwo buti reka da nta mategeko yishwe mugenzi wacu eric bagira ubusa yari mu cyumba cy'iburanisha iburanisha risoza imyiregurire ya brigadier general frank rusagara wavuye ku rugerero naryo ryaranzwe n'impaka ndende zishingiye ku mpamvu zamuteye kujurira ibihano yahawe n'urukiko rukuru rwa gisirikare metre pierre celestin buhuru umwunganira aravuga ko rwashingiye ku bimenyetso bipfuye aravuga ko abatangabuhamya bamushinja bagombye kuba baranyuze imbere y'umucamanza bagahatwa ibibazo ku buhamya bwabo umucamanza yabajije niba inyandiko mvugo bakoreshejwe n'ubugenzacyaha ndetse n'ubushinjacyaha nta gaciro zifite metre buhuru yamusubije ko ikimenyetso umushinjacyaha azana mu rukiko mbere y'uko umucamanza agishingiraho ahanisha urebwa imyaka makumyabiri y'igifungo kiba kigomba kugibwaho impaka generali rusagara yongeye kugaruka ku kabari nyarutarama tenisi club aregwa ko yahabwiriraga abasirikare bagenzi we amagambo yangisha rubanda ubutegetsi uregwa yavuze ko nyarutarama tenisi club yagenewe abasirikare bakuru ntawe upfa kukinjiramo ngo keretse uwabisabye cyangwa afite icyo apfana n'abo basirikare kuri iki cyaha ati ibihuha banyitirira ko navuze hari ubwo unabireba ukibaza uti bigendereye iki aregwa ko yavuze ko u rwanda ari banana republic yifashishije inyandiko z'abahanga rusagara ati simvuga ko nabivuze ariko banana republic bisobanuye agahugu gato gakennye kohereza ibicuruzwa bike hanze gafashwa n'inkunga zo hanze mu buryo bw'imibare rusagara avuga ko raporo zigaragaza ko mu mwaka yafunzwemo wa bibiri na cumi na kane umunyarwanda yakiriye amadolari mirongo cyenda na rimwe nk'imfashanyo yavuye hanze imibare yatanze igaragaza ko mu karere umunyarwanda ariwe wakiriye imfashanyo iri hejuru avuga ko muri uwo mwaka u rwanda rwohereje hanze ibicuruzwa byahagaze kuri miliyoni magana atandatu z'amadolari ariko rufata inkunga ya miliyari ebyiri na miliyoni magana ane z'amadolari atabanshinja iki cyaha n'uwakabivuze nta cyaha kirimo ni nka bya bindi mu kinyarwanda ngo uvuze ko nyir'urugo yapfuye si uba wamwishe kuri we icyabaye gishya nuko bamuburanishaga ngo basaga nk'aho aribwo babonye ayo magambo bwa mbere bati aha akoze hasi anaregwa ko yavuze amagambo nka rwanda iza polisi state bisobanuye ko u rwanda ruhoza ijisho ku muturage mu magambo ye yagize ati niba ufata umuntu ukamufunga nta mpapuro zimugaragariza ibyo aregwa ibyo si ibikorwa bya polisi state biriya bibaho mu gihugu kigendera ku mategeko se biba bivuye he abwira urukiko ati kabahizi yavuye hano yarakubiswe yarishwe urubozo twarabibabwiye mwabikozeho iki umucamanza ati ntabwo dukomeza kubemerera kujya hanze y'urubanza hahise hazamuka indi ngingo itarishya muri uru rubanza ariko kuri iyi nshuro yabaye intandaro yo guhagarika iburanisha by'igihe gito umucamanza yakunze kugira impungenge ko abanyamakuru bafata amajwi mu iburanisha humvikanye guterana amagambo mu rukiko hagati y'abanyamakuru n'abacamanza twasobanuraga ko tudashobora gukora ibitemewe n'amategeko ariko inteko iburanisha ihagarariwe na madame patricia mukanyundo yasigaranye akangononwa ivuga ko n'ibintu aba ngombwa hazitabazwa abapolisi akimara gutanga ikiruhuko cy'umwanya muto ku baburanyi bombi koroneli tomu byabagamba yibajije ku myitwarire y'umucamanza agira ati niba umucamanza aba yumva ari gukora ibiciye mu mucyo kandi ashaka ko rubanda babimenya n'iki kimutera impungenge ko bamufata amajwi ati ubwo saraja nigisha abanyamakuru ko bakora akazi ka kabo asubiza ku by'urundi ruhande umushinjacyaha kapiteni faustin nzakamwita ku batangabuhamya b'urwego ahagarariye bivuga ko batageze mu rukiko ngo bavuguruzanye yavuze ko icy'ingenzi ari uko ababuranyi bahabwa uburenganzira bwo kunyomozanya ku bimenyetso biri muri dosiye avuga ko generali karyango na bagenzi be bashinja generali rusagara bagiweho impaka avuga ko kubazana mu rukiko ari uburyo bwo gusuzuma ukuri ariko no gusuzuma inyandiko mvugo zabo ari ubundi buryo bwo gusuzuma ukuri ati ikibi ni uko hasuzumwa ibimenyetso bibujijwe avuga ko inyandiko mvugo ikozwe n'ubifitiye ububasha hakurikijwe imihango yabugenewe ihabwa agaciro ntiyemeranya n'ibisobanuro bya generali rusagara kuri nyarutarama tenisi club ati uko bayisobanura wagira ngo ni kasho nyarutarama ni akabari n'ubundi hano natumayo fanta nkayinywa ati mu kabari ntawe ubujijwe kujyayo yavuze ko ariho generali rusagara yari yarahinduye nk'ibiro bye ahavugira amagambo ngo ku buryo nabo yabaga atareba bayumvaga yikomye rusagara ko afata amagambo nka polisi sitete agakora icyo yise kuyasiga amavuta nyamara ngo ari igikorwa cyareberwa mu bindi yakoze yanikomye metere buhuru ko afata ibyo kapiteni nzakamwita yita ibinyoma bya generali rusagara akabishimangira agasanga atawuzuza inshingano zo gufasha ubutabera nk'umunyamategeko metere buhuru akavuga ko mu buryo ubwo aribwo bwose generali rusagara yaganiraga n'abasirikare bagenzi be bitafatwa nka rubanda kuko ari abasirikare bitangiye igihugu baganiraga ku buzima bwacyo arerwa andi magambo ngo aho yagiraga ati our guy is finished ngo bisobanuye ko perezida kagame yarangiye ngo yarangiza ati otherwise museveni is smart bisobanuye ko museveni ari umusirimu umushinjacyaha akavuga ko kubwira koroneri amagambo nk'ayo ko umugaba w'ikirenga w'ingabo yarangiye aramutse abyemeye yarwanya ubutegetsi general rusagara yavuze ko ayo magambo ntayo yavuze kandi ko nawe yamushinja abatarabo kwizerwa uregwa n'ubwunganizi basoje kwiregura bavuga ko mu gutanga ibihano urukiko rukuru rwa gisirikare rwihanukiriye ruhanisha general rusagara igihano cyo gufungwa imyaka makumyabiri metere buhuru akavuga ko imyaka y'izabukuru y'uregwa yagombye kuba yaritaweho ndetse n'imirimo yakoreye igihugu bakavuga ko ibyakozwe bihabanye n'amategeko n'amasezerano mpuzamahanga u rwanda rwashyizeho imikono umushinjacyaha akavuga ko batigeze basaba urukiko guca inkoni zamba ngo rubyanga agasanga umucamanza yaratanze ibihano biteganywa n'amategeko kuko mu kugabanya ibihano ngo hagomba no kurebwa ku mpamvu nyoroshacyaha agasanga ingingo yabo nta shingiro ifite kuko nta mahame n'amategeko byishwe byitezwe ko kuri uyu wa kane umucamanza apfundikira uru rubanza generali frank rusagara na muramu we koroneli tom by'abagambo wahoze akuriye itsinda ry'abarinda perezida kagame baregwamo ibyaha byo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda eh bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi ry'amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi ry'amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavidewo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi ry'amerika ni radiyo yanyu
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda noneho siporo n'imikino fideli niyo ngabo
urakoze thomas amakuru yerekeye inkino yo muri iki gitondo tuyahere ku mupira w'amaguru aho umukinnyi rurangiranwa w'umupira w'amaguru cristiano ronaldo akinira umugwi juventus muri iki gihe abandanya kwinjiza ibitsindo haba ku rwego rw'amaclub canke ku rwego rw'umugwi serukiragihugu wiwe wa portugal mu rukino rwo guhiganirwa kuja mu gikombe cy'ibihugu by'iburaya rwahuje portugal n'igihugu cya lituania ku munsi wa kabiri portugal yatsinze lituania ibitsindo bitanu kuri kimwe cristiano ronaldo yinjije ibitsindo bine muri urwo rukino muri rusangi cristiano ronaldo amaze kwinjiza ibitsindo mirongo ibiri na bitanu mu nkino zo guhiganirwa kuja mu gikombe cy'ibihugu vy'iburaya arusha ibitsindo bibiri robi kini yahoze akinira umugwi nserukiragihugu wa ireland gushika ubu ronaldo amaze kwinjiza ibitsindo mirongo icenda na bitatu mu nkino mpuzamakungu niwe munyaburaya wa mbere yinjirije igihugu ciwe ibitsindo mirongo icenda robi kine yahoze akinira igihugu ciwe ca ireland yarakeje ronaldo ku rubuga rwa instagram cristiano ronaldo afise imyaka mirongo itatu n'ine muri iki gihe niwe yinjije ibitsindo vyinshi kurusha abandi mu gikombe c'ibihugu vy'iburaya amaze kwinjiza ibitsindo mirongo itatu na bine muri iryo higanwa ivyo bitsindo yavyinjije mu mahiganwa ane akurikirana yo mu myaka y'ibihumbi bibiri na kane ibihumbi bibiri n'umunani ibihumbi bibiri na cumi na kabiri n'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu nta wundi mukinnyi mu karere k'iburaya arinjiza ibitsindo byinshi kurusha cristiano ronaldo mu mahiganwa mpuzamakungu cristiano ronaldo amaze kwinjiza ibitsindo mirongo itatu mu nkino zo guhiganirwa kuja mu gikombe c'isi yose akaba ari we mukinnyi w'umupira w'amaguru amaze kwinjiza ibitsindo nk'ivyo ronaldo amaze kwinjiza ibitsindo ariko akina n'imigwi y'umupira w'amaguru itandukanye ijana na mirongo itanu yaba ariko akina ku rwego rw'amaclub canke akinira igihugu ciwe amaze kwinjiza ibitsindo vyinshi cyane n'umutwe ni ukuvuga ibitsindo mirongo ibiri na bitanu kurusha n'ukuguru kwiwe kw'ibubamfu ni ukuvuga ibitsindo mirongo ibiri na bibiri mu nkino mirongo itandatu na rumwe yinjijemo ibitsindo igihugu ciwe ca portugal catsinzwemwo inkino zitanu gusa naho cristiano ronaldo afise imyaka mirongo itatu n'ine muri iki gihe nti bisa nuko kwinjiza ibitsindo ari ibintu bigiye kugabanuka vuba mu mwaka uheze yatangaje ko ashobora kuzobandanya akina mu kindi kiringo c'imyaka indwi radiyo ijwi ry'amerika i washington dc ku yindi nkuru yerekeye umupira w'amaguru igipolisi mu gihugu cya brezil cyagirije umupfasoni na jira trindad ibinyoma no kurondera gukura amafaranga ku mukinnyi rurangiranwa w'umupira w'amaguru wo muri brezil neymar ni nyuma y'uko na jira trindad yagirije neymar ko yamufashe ku nguvu mu ihoteli mu gisagara cya pari mu bufaransa mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda igipolisi cyatangaje ko yagerageje kuyovya ubutungane najira trindad n'uwahoze ari umugabo wiwe stevens bagirijwe ko babeshya igipolisi kandi ko bagerageje gukura amafaranga kuri neymar umushinjwamanza wa trindad avuga ko ibyaha umukiriya wiwe yagirijwe byamutangaje yiyamirije ibyagirizo by'igipolisi akaba yavuze ko umukiriya wiwe atigeze ategurira hamwe n'uwahoze ari umugabo wiwe kugira bakure amafaranga kuri neymar neymar yari yagumye ahakana ibyo najira trindad yari yamwagirije by'uko yamufashe ku nguvu radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turangirize ku nkuru yerekeye kunonora imitsi umunonotsi w'umunyamerika christian coleman yiruka imetero ijana yatangaje ko atigeze afata imiti yongereza ingufu ku banonotsi kandi ko atazokwigera ayifata coleman afise imyaka mirongo ibiri n'itatu muri iki gihe yagirijwe ko atitavye inshuro zitatu ukwipimisha ko ata miti yafashe yongereza inguvu ku banonotsi yari gushobora kuziririzwa guhiganwa mu kiringo c'umwaka yamara ibiro bijejwe kugwanya gufata imiti yongereza inguvu ku banonotsi vyo muri amerika us anti doping agency vyarahevye ivyo vyagirizo mu ntango zo ku kwezi inyuma y'uko bihanuwe n'ibiro mpuzamakungu bijejwe kugwanya gufata imiti yongereza inguvu ku banonotsi world anti doping agency ni kuri iyi nkuru turangirije ko amakuru yo hirya no hino y'inkino twari tubafitiye muri iki gitondo
fideli urakoze kuri aya makuru ya siporo ni nayo kandi ashoje iki gice cya mbere cya porogaramu z'uyu munsi inshuti zacu mukomeze muryoherwe na porogaramu za radiyo yanyu ijwi rya amerika uyu munsi wose maze rero mugire umunsi mwiza mwari kumwe na tomasi kamirindi murakarama
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
igihugu c'uburundi yabaye isubizo cacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cacu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu